raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا هردفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله قرقرس ربي قداتين سجنتاتين يتن ربيو الأول كل أتربة بركم تقوفي لبا فريفا فرتميا فورا كلاكوف سجرا takkahu oktoobar kudha sadi bara kuma lamaa fi diidami lama akka lakkoofsa milaadiyaatti isiniif dhiyaattu sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti murtii dhaddacha jaalalaa isiniif dhiyeessina. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت الربي مسلم توتا ورموت abbootii afaan kanaa bakkuma jirtan cufatti rabbiin isin wajjin haa jiraatu warra rabbii wajjin jiraatu walumaan nu haa godhu jechaadhaa waa hunda dura rabbiif galanni haa gahu khayaroodhaaf adda fagaannee adda turree walitti nu deebisee guyyaa kamisaa baatii ummanni keenya nabi mooyiluu je'aniin guyyaa kudha torbeeysaa baatii sadeeysaa kudha afurii fi afurtamii afur irratti akkuma san akka gartee kalandara faranjiin itti fayyadamtutti guyyaa kudha sadii baatii kurneeysaa bara kuma lamaa fi diidamii lama irratti rabbii walitti nu deebise. Obboleeyya Musliimaa dhaggeeffattoota hordofoota TV Nuural Hudaa keessaahuu eeggattoota proogiraamaa dhaddacha jaalalaa akkuma gaafa dur aadaa gartee godhannetti fedhii rabbiitiin waan dur aadaa isiniif goone kan dabarsaa turre. bifuma duraan dabretti arraa isiniif dabarsuu keenya duba proogiraama arraa keeysatti meegaa hanga gartee namni fagaatees ka irraanfatees walitti deebi'uut warri wanni karaa obboleeyyan keenya warreen qindeeysoonni hurfeeysoonni gartee proogiraama kanaa gara kiyya dabarsan arra akka bismillaatti gaafii lama qofaa takkaahu iyyannaa lama qofa sunis tawarraa riqicha sunnaati. Iyyannaa sana keessatti dubagaa akkuma duritti namni arraan tanaa iyyannaa dura galfatee obboleessa keenya tokko akkuma dur waliif dhaabnetti. waggaa namni tokko waa takka yaada gartee dhiheeyfatee yaada kana gaafii isaa kana qaceellutti qalbii fi gartee gurraan dhaggeeffattanii jala deemuun isin irratti haa jiraattu. Obboleessi keenya kun akki jiru. An mana hojii mootummaa keessaan hojjedha. duuba bakka tana keessattiin intala akka ta'a ajaa'iba arkee tagartee dhalaa duniyaati isiin jechuun maluu miti tun xuural eynuma rabbiin jannata kiisarraa ol darbe ol darbe jedanii tan namni itti wal falamu xuural eyniin dachii duniyaarra yoo ni jirti jedhan an isii jechuun danda'a je waniin kana jechuu itti danda'e uumaa bareedduu rabbiin isiif kenne wajjiin tiifattuu salaata shananiiti intala hijaabachuu akkanaa wajjiin hujiin siidhaa barreeysituu itti gaafatamaa waajjiraa kan banii tanaati takkaahuu hujii bakka mootummaati bakka gartee hujiin isiin jirtu kana keeysa ummanni muslimaa ni xiqqaata namni islaamummaan irraa mul'attu anumaa fi isii qofa numa lamaan kanaatu duuba wal barannee wal baharsu wal booharsuu eegalle hamma inumaa ofirraa yeroo takka takka gartee wajjii silaa qana nyaannee wajjiillee gartee buna dhuynu takkatti intalti tungaa haala kanaa wajjiin haalumaan armaa olitti faaruun isii qarxam isinii godhe kanaa wajjiin waan ilmi namaa badhachuu hin dandeenye waan jibbatamaa tokko qabdi sunis bareedina rabbiin isiif kenneefi salaata irratti hiifachuu fi hijaaba godhachuu fi kanaa wajjiin zinaa hojjetti ijoollee gartee kiristaanaati wajjiin keeysaahuu itti gaafatamaan formaanni bakka hujii tanaa waliin jiran kanaas akkeen itti beekuu danda'e waaniif anaa fi inni walitti hidhannaa qabnuuf jecha akkumaan deemee garsee isa bira ol seenettiin isii biraa gabbaatu arge akkasittiin isii tana ba'oo isiin kuttee booda isa kana dubbisee intalatti tunii isa wal beeytaniin je'een waan nama naasisurraa intalti tuni akka gaa namni keenya hedduu beekutti ushumma takkaahu firindii tiyyaanaan jedhe akkumaan isarraa dhagee kanaan nama biraarraa illee dhagee intalti tuni hojii kana hojjetti nama biraa wajjis jechuu ammoo ani waan gartee isii tanaa wajjin hujii walitti nu hiituuf wanni isii tanarratti nama raachee haala isiiti. Wanni isii akkaan jaaladhuus na godhe ka isin nama raachee odoon hujii isiin hojjettu kanan baratiniin duratti. Garuu rabbiif galanni haa gahu mataa kan kootiif intala tana hamtuu takka wajjiin hin hojjenne. akkuma isiin badii hojjettu kanaaf wajjiin lubbuun tiyya halkanii guyyaa if duraa isii dhabuu hin dandeessu. Inumaa isiillee waan kanan irratti agartee saasi malee namuu anuma agartee afeera. Maaliif azuumaa gibjaa naa gootee mana keetiin na yaamnee naan jetti. Ammoo ani akkumaan isii sana jaaladhu wajjiin lakkii je'etiin jalaa dida. Hoggaan dalagaa isiin dalaydu tana jala deemee laalu isuma tana ijaan arguu hin fedhu. Yoggaanas gara garee karaa haalaa fi amala sii laalu an isitti dhoorameetiin jira jaalala isiitiif. Amma gaa gabaabinumaan mee waan kana namaan gaafadhee furmaatarraa barbaadu je'eetiin olii gaffigee waan furmaatanaa godhu dhabe nuural hudaan hujii siidhaa itti fufte eegalte jechuu dhageenyaaniin dura nama gartee bakka tana keessatti hiree tana qooda fudhatu ana ta'uu qaba je'ee akkaan akka daawwitiitti anis deebisaa teessan keessattiif laalu akkan intalti tunillee bakka jirtutti if dhageessu akka dhalaan gartee diin qabdu taxajjabattu warreen namoota akkanaatiin gurri isaanii badee jiruus akka if qeeqan akka gorsa fudhataniif akka akka ammallee hedduun dhiiraa dhalaa hajjabatu tana waan jaalataniif duuba hijaaba kana keessaas dhukkuba hedduu jira namni kanaatis ni jira akka dhiirtinis beeytuuf iyyannaa tanaan kara keeysan gulufe meegaa harka addarra kaayadheetiin waan isin naa gumaachitaniin fedhii rabbiitiin isin eeggachaa jiraa ja obboleessa keenya kun. Yaa obboleessa keenya ati ka muslimaa. Dhiiroo wanni isin jennu maali waa hunda dura. Obboleessa keenya ka muslimaa. Waa hunda dura ati rabbii kee galatoonfachuun sirratti haa jiraatu. rabbii kee galatoonfachuun sirratti haa jiraatu. Kan tala duraan oduma isiin badii tana qabduu uumaa agartee rabbiin isii uume ilaaltee dheerinaa, diiminaa, honkonaan, kaarruu, luccaan, wahuma feetirraa waan si gammachiisu arki. Intala tana rabbiin isitti hamtuu dalaguurraa kasitiise wajjin nyaattee dhuguu wajjin rabbuma kee galatoonfadhu. ta dura tana sin jenna obboleessa keenya wanni gartee gaafii tee tanarraa namaa mul'atu akka ati dhugumaan ulamaa irraa fagoo jirtu manguddoo irraa fagoo jirtu haadha abbaa keeti wajjin mariin qabneetu namaa mul'ata arra odoo nama ulamaa itti malu tahee duuba summii fi deemii waliin hin deemu. Arra silaa dhalaa agartee hojii kanaa hojjettu ijaanuu hin mil'attu silaa hancufatti tuftee bira kutta. Akkanumaa wajjin duuba wallaala keetii wajjin isii tana dhoramtee isiif maraachuun kee irrina diiwaan ati qabduu fi nama ulamaa'ii fi warreen keetirraa irraa dhalattirraa fagaachuu kee nama agarsiisa. lammeeysa waan ilmi namaa itti fayyadamu ahkaama shari'aa keessatti waa takkallee wanni barattee ittiin fayyadamtu akka hin jirre nama agarsiisa odoo diqqollee waa barattee silaa intala tana jalan guluftu sadeeysa yaa obboleessa keenya shari'aan islaamaa yeroo gartee fuudhaaf deeman dhiiraa fi dhalaadhaas akka laalchaa gubbaatiin hin dagamne waa hunda keeysa waa hundarraa akka ilmi namaa diin filatutti si ajaje afreeysa rabbii kee tokkicha galatoonfadhu ka gartee armaan si afee jiruu sii katabe ka haala waliin dabarsite odoo zinaantiin wajjummaan nyaattee dhuydee wajjin kofluun sanuu badii guddoo sanirraa rabbiin du'arraa si hambisee waan kanarraa furmaata barbaaduudhaaf kara keenya ergaa ergatte obboleessa keenya ta duraatii nuti si galatoonfanna karaa tiivii nuural hudaatiin iyyannaa galfattee rakkoo tana gartee bakka odoo abbaa kee gaafatte abbaan kee addunyaa irra yoo jiraate rabbi umrii haa dheereessu odoo dheyte isaan marihattee kakabala gurra si kaayu odoo haateetiin waan kana geeyse kan haatete yookiin si abaartee yoon tala tana fuute naafi ati amaaraa islaama sin jirtu odoo obboleetii teetiin marihatte kan cufa fuula si tufuudhaan mala duuba akka nama kana cufaan hin marihatin namni cuftinuu alumarraa qilleensarraa akka dhagahu kasin beene ka isin beene jidduu karaa kanaan ati bu'aa hedduu argatta duuba ammoo ta duraati wanni isin jennu tokkoffatti intala tana odoonii fi dirmannaa karaa keenya ergachuu baattee ka jarjarte intala tana fuudhatti ka seentu taate laalcha gubbaadhaa kanaan dagamtee isii wajjin guyya tokko gammachuu kan qabne beeki yeroo isii mana kee keessatti ijaangartu namticha isii wajjin turtee fi namoota wajjin turte haala kana cufa si duraa mul'ata waan saniin ati isii arrabsuun hin afu waan kanaan isii miidhuun hin afu tanaaf wanni kuni duuba jiruuteetutu sitti bushaawa hamma odoonii bakka jiru hojiidhaa jirtu manatti isii yaaduudhaan mala intalti tunii waan akkanaat keeysa turte arraas mana kiyya keessa dhiira fidachuun ooltu jettee yaaduun kee hin hafu akkuma ja'anittu harki hanna bareedooluu sossohaa jedhan namni rabbiin namni gartee shayxaanni badii takkaan saahibatee fi badii keessa galche waan kanarraa fagaachuun tawbaa qulqullii fi bakka sanirraa fagaatee biyya firaayibaa faatti yoo galee malee waan akkanarraa fagaachuun ni jabaatti. Lammeessa wanni gartee gaafeetii tanarraa arraan tana namni argachuu danda'u akkan tala dhalaa takka hijaabu masii qofatti dagamanii fuudhatti hin jarjarre waan isiin taate mana isaanii keessattii fi alattii fi isii duubattis barachuu akka namni irraa waa faayida'u qaraatii namaaf kenniti. sadeysa gaafiin arra ati qilleensaraan ergite tuni isiifillee ergaadha akka karaa rabbiitti deebituuf dhuguma saniin badii gartee hojjettu tanaa fi dhalaa muslimtootaa gurra balleessuun hijaaba uffattee salaata shanin jabeeffattee waan walittiin walin madaalle waliin hojjechuun isiidha dhalaa gartee waan akkanaa dalagu cufaafu gorsa guddaa dhalaan akkanaatilleen tabadii hojjettu bifa kanaan ni jirti jedhanii namni gorsa guddaa irraa fudhata. Nuti ammoo gaagama keenya gabaabinumaan toltuun gartee nasiihaan si yaannu yaa obboleessa keenya tokkoffatti waan dabre ta duraatii rabbii kee tawbaa araarama hadhattee isitti illee dheyxee mataa ol qabattee rabbiif jecha isii jibbuu isiif irraa muru badii kanaatiifin ansi jibbe ati gartee intala muslimaa fakkaatteeti salaata shanan jabeeffachaa badii kanaa hojjetta tanaaf jecha an arrabooda rabbi jecha si jibbee na wajjillee nyaatin na wajjillee dhugin arrarraas eegalee ani waan rabbiin kiyya naa kutuu barbaaduuf sirraa fagaadde akkasin na beekin mataa keetirraa eegaltee dugongoratti jirtu haa beeytu. Wanniin gartee si wajjin nyaadhee dhuguu dhiiseefis waan ati gartee hojiiteetiin islaamummaa gurra balleessite akkan talti musliimaa cuftinuu shakkamtu waan gooteefi. fi dubbii tana keessa ibsiif. Sadeeysa wanni sirraa barbaannu sadeeysa sagaleen deebi'itu noggasiif deebite intala tana dhageessisi kunoo gaafataan ana tarraa dubbatan tuni sihi if beeki haa beeytu ammoo ati obboleessa keenya rabbi keetiin marihadhu gabroota rabbiitiin gargaarsifadhu haadha abbaa keetiin gayadhu intala takka gartee ta rabbi sodaatu ta diinis qabdu ta gurrisii bareedduu ta dhaloota sii waan taate beekan takka rabbiin siif haa kennu sin jenna jabaadhu rabbii kee kadhadhu waan ati yaadaa qabdu rabbiin muraada keessii haa guutuu sin jenna. Iyyannaan lammeeysaadhaa sunigaa obboleessa keenyaa mee obboleettiin teenye tunis maal jetti dhiiroo. akka jettu obboleettiin teenye tuni. Ani dukkaana abbaa kiyyaatiin hojjedha. Ollaa dukkaana keenyaatti gurbaa tokko jira. Bareedaa namaati. Gurbaa imaana qabu. Kasalaata shanan masgida gaggeeffattu. Gurbaan kun akkanaa wajjin waan nama gammachiisurraa waqtii salaataa cufa hoggoo waqtiin azaanaa geeyse dukkaana cufee deema karaa masgidaa hoggachirra as ba'e cufaahu waan nuti ollaa taaneef anis dukkaan abbaa kiyyaatiin dalagaa narra garee- narra goreeti narra salaammatee dabra ammoo zamana boodaa kana natti deddeebi'uu guddise Eh, gaaf garii inumaa azaanan duratti daqiiqaa meeqa odoo azaanin dhihaanne cufeen na bira dhufa duuba asitti na wajjiin haasawa dabarsa diqqu ani gaafa inni yeroon dhufe kanatti na bira taa'u kana qalbiin tiyya karaa biraa na kuttee gurbaan kun gartee fedhinna na fuudhuu fedha je'eetiin anilleen hancufa liqimsee dhiiroo yoomuma afaaniif baafatee na gaafata je'eetiin eeggachaa ture garuu waan nama rifachiisurraa waaniin ani hin yaadiiniin natti dhufe guyyaa tokko oduma haasawu yaa'addee teenyamee intala si wajjiin deemtu san fuudhuudhaan fedha intalti suni qaadhimaa qabdii inaan jee hoggaa inni dubbii sana naan tuqe hedduun aare hedduun yaaddawellee inumaa jecha keessa dabaree intalti gaeleeteetii kaayimee na fuusiisi naan jee hammaan gartee aara keessa afaan kiyyaanillee waati darbachuu yaadu takkatti hoggaa kanaan intalti teerra haasoytu bar qaadhimaa namaati qaadhima qabdiin je'en ammoo intalti qaadhima hin qabdu dubbii tana ani jennaan gurbaan guyyaa sanirraa eegalee narraa cite salaamtaa dur narra gartee dabree salaamnaan jullee ni dhiise ani immoo akkaaniin gurbaa kana jaalaltisaa qalbii keessa na seenti diin qabaachuu fi haala bareedaa qabaachuu isaatiif ammoo of keessaa bahee haguma inni na bira dhufee na bira taa'ee haasawuu kanaahu aboo na fuudhi jechuu nin qaanfadhe yoon gartee na fuudhi kaniin ji'uun taate waanin amman dura isakki jibee intala na gaafate san qaadhiba qabdi je'eef as garagalee isin- isaan na fuudhi jechuu nin qaanfadhe duuba eh, samee maaliin godharee wannin hojje goliin godhu gurbaa kana isaa eega guyyaa saniitii na biraa kute na biraa fagaate anaa isa dubbachuu qaanfadhe deemeetiin bakka dalagaa dhaqee firrumaa jaalalaan qabutti baafadhee na fuudhi ja'a ammoo maaliin godha yooniifin kana dirreetti baase kijiba kijibe sanuu akkamiin godha Eh, tanaaf jecha mee furmaata tokko eh, naa laadhaa jetti obboleettiin teenyitu. Obboleettii teenya ta duraati yaa intala islaamaa rabbii kee galatoonfadhu. Wanni itti rabbii kee galatoonfattu rabbiin gartee islaamummaa si jaalachiisuutu nama diin qabu si jaalachiise. Namni diin hin qabne nama diin qabu hin jaalatu. nama diin rabbiin kennee fi nama diin jaalata irra dha hedduun dhalaadhaa wan bakkitti khasaaran shanyummaa fi sabboonummaa fi gandummaa fi malkii fi dheerinaa fi angoo fi maallaqaa fi kana cufaan bitamanii eh, dhalaan gartee dhiiruma gartee akkasii barbaadaaf maal kootkootii fi jinni jinnii keessatti arra jiruu isaanii gubaa jiran irra hedduun shamarranii ta'arra gartee odoo if kabajjee arra ilmaan meeqa qabdu sababaa gartee diinirraa fagaachuutti bultii jaaruurraa hongooytee namni cufti qubatti laatee tun takkanaati jechuudhaan cabxee jirti. Ati ammoo eh, wanni ati if dhaambattu tan gurbattiin kijibeedha eh, intala sana hasaduu akka isiin gurbaa kanan heerumneef yaa sammuu ta'e keessa hin jirtu. Wanni si kijibsiise kijiba si geeyse jaalala isaaf qabduufi. Isii dhugaatti yoo deebite dogongora guddaa namni qabu isa. Ilmi dhiiraa tokko yoo fuudha fedhe nama akka isaa kabultiin jaarin intala dhalaa takkatti ergachuun gowwummaa. intalti dhalaa takkaas nama tokko yoonii fi naa marihadhuun jettee kanama ergattu taate eh, dhaluma akkasiidhaa ta dhiira fuuheeruma feetu hin ergattu ifiifu bultiin jaarte Tanaaf jecha gurbaan kun silaa wanni isarra ture. Si tana gaafachuu bultii jaartee je'ee si gaafachuu qaba. Eegammoo ati bultii hin jaarre jechuu beekeen boodatti waan isii tana si tana isitti erguun hin taaneef karaa biraatiin deemee nama biraa ergachuutu isarra ture. Ammoo odoo sirraa cimsiifatee atiin tun bultiin jaarree. takkaahu jaarree jaartee sirraa fixate as garagalee si tanaan deemiitii dhalaanaa mari'adhu siin hin jiru. Kanaaf dogongorri kun isarraa. Ammoo duuba dhaamsi nuti dhaamnu gartee siif fakkaattuu teetiifis namoowwan gartee islaamummaaf kajeelaman diin rabbiitiif. namni abdii irraa qabu cufaahu wanni beekuu qaban gurbaan tokko intala takka ta jaalate as garagalee siin fuudha jechuun halaali intalti dhalaa takka nama jaalattees aboo na fuudhi jechuun haraami miti halaali haalli kuni waan beekamaa ture zamana nabii keenyaa keessatti alayhi salaatu wassalaam iddoo dhalaa fi sahaabaattis garuu wanni namni beekuu qabu intalti dhalaa takka lafaa kaatee dhiira tokkoon na fuudhi jechuun haraami miti qaanyiillee miti bar qaanyiin haraam kootu zinaa na godhi jechuutu arrabsamaadha bar gurbaan tokko intala tun karaa cufaannaan maltii yoo beeke siin fuudha jechuun faaru ammoo gaa nasihaan nuti gartee siif yaannu yaa obboleessa keenya yaa obboleettii teenya rabbii keetiin mari'adhu wanni rabbii kee kadhattu yoo gurbaan kun yaa rabbii kiyya khayrii naa qabaate gurbaa kanaa wajjiin walitti nu fidii ijaarsaa ijaartii na godhi ji'iitti rabbii kee kadhu istikhaaraa salaatii rakkaa lama arraa fi boruu sinjiin guyyaa lamaa fi sadii itti deddeebi'i salaatii halkan rakkaa lama hamma lubbuu teetan keessatti qalbii tee gartee takarasaa kanatti hawwii qabdu takkaahuu takalaas rabbiin waan san si jibbisiisu qalbii tee keessatti ifa gartutti salaanni istikaaraadha mari rabbii ol ta'e wajjiin waan san akka manaamaan agartu jechuu miti hanguma ati rabbii keetiin guddiftee mari'attu qalbii tee keessatti rabbiin waan san takkaa si jaalachiisu takkaa si jibbisiisa. Lammeessa wanni siif dhaamnu nama tokko dhalaarraa dhiirarraa haa amantu filadhu dhugatti nama dhugaa dhiiraa fi dhalaarraa gurbaa ati jaalatte kana dhaqanii ka isiin nu ergan jenne bira dhaqanii waliin haasawanii haasawa keessatti kanumatti gartee toftaa haasawa toftaatiin jaalala ati siif isaaf qabdu isaan haa tuqani sanuma keessatti bar intalti suni sirraa qaanfatte malee jaalalatee qabdi jedhanii haa tuqaniini atii fi ummanni wal quba qabdan ammoo gaafa deebisaa takka hoggaa nama si dhufurraa argatte gurbaan kuni bultiin jaarree akkasuma jiraa beekanii hawwii teetillee fedhinnaa qabeenya isaa hoggaa ta'uu beekan karaan sii baname tilifoonaas naa fidaa jettaan akka nama ifi irraa fudhatuutti abaluun na dubbisee tilifoona kana naa kenne jettee isa dubbifta yoo feetillee irra baata kun islaamummaa keessatti rakkoo takkallee waan irraa if qaanfattu hin qabdu. Sadeeysaa wanni sadeeysaa siif dhaamnu nama ergattu kana nama aaqilaha akka ta'u akka inni intala gartee atiin heerumne qaadhima qabdi jettee ati hijiba jettee if dhaammuttu san akka inni isii wajjiin hidhannaa qabus keessaa sii barani yoo gartee inni intala tana si booda nam tokko sitti ergannee humaal quban qabu jechuun dubbiin ifa sii galte Kijiba kee achuma dhiisi. Kijiba jettee ta'eef dhaamuttu san achuma lafa dhiisi kana jette isaan nin kijibin jiin. Afriisa gaafa gurbaan kun ka'ee duuba warra keessan guduunfaa geeffatee gurbaan kun harka keeyyannaa gale jechuu eegabee ittiin boodetti aboo ani bar gaafa akkanaa akkanaa yaadatta bar jaalalaan siif qabuuf jechaan dogongora keessa nan hiixee odoon halkanii guyyaa harka addarra kaayadhee si eeggataa jirtu jiru bakka akkanaa naa dhaqi takkaa wantala akkanaa na fuusi gaafa jettee intalti qaadhimaa qabdi siin jeessuun ani gaafas barniin dogongore wani na dogongorsee sihi anilleen siin jechuu baatu baadhu ilmi dhiiraa tokko intalti tun na jaalattii nan jaalattuu ni beekta hangana bira dhaabbattee waliin haasanuus ni beekta hammas sirra dhokattu jaalalli si qabu sirratti dhokattee ni ergachuun kee dogongoraan kijiba fakkaatu kan ati itti nanayxe suni sababa kanaan narraa argamte jettee achi booda himuuf dandeessa. Ammoo takka irraanfachuu tan qabne namnu isuma tana gurbaan hanga si bira dhufee haasa'u kana si boodatti namni gartee akkuma ati intala san irratti kijibde namni bira sirraa intalti tun qaadhima qabdi je'anii sumaa namaa wajjin deemu faa namuma akka gurbaa kanaa wajjin haasa'u faa arganii qaadhimaa siiti faa je'anii isuma kanaafuu si himuullee ni malti walumaa galatti wanni gartee rabbiin azalitti namaa katabe takkallee namni hin dabartu ka gartee dhugatti ilma namaa qalbii isaa beeku akkuma gartee ati gurbaa kana jaalattutti isaas kasi jaalattu rabbiin si haa godhu isa dhabdullee ka isa caalu waa hundaanuu saniin rabbi si haa dhaqqabu siin jenna meegaa deebisa hanganaatiin hangaa walitti deebinu wasalaamu alaikum warahmatullah
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa doktor Lawaa'ul Islaam rabbiin isinirraa haa jaalatuuf beekumsa irraan beekumsa isiniif haa dabalu isiniin jenna. Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaan har'aaf qopheeffanne hanganuma. Hanga sagantaa soora qalbeetii walitti deebinutti nagaya rabbii keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa'aa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى نور الهدى. صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة